mananya kumviriza ijwi ry'amerika umaze kumva ko indege yarashwe twumvise ibintu bisa naho bidushiriyeho
Miriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri ya gatanu muri kumwe na jodiane nahazo ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya aho bukera u rwanda ruribuka ku nshuro ya mirongo ibiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi nuko rero kumva ko indege yarashwe twumvise ibintu bisa naho bidushiriyeho twumva ko niba habyarimana apfuye ikintu twibazaga ni uwamusimbura icya kabiri uyu ni faustin twagira mu ngo yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u rwanda avuga ko yumvise indege y'uwahoze ari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana imaze gukoroka hari nko kuri ino genekerezo imyaka mirongo ibiri n'itanu irarumanye turabigaruka ko handi hato mu burundi umugambwe sawa nyafrodebuwo usaba amakungu guterera kugira ngo ukuri ku rupfu rwa cyprien ntaryamira nawe nyene yahoze arongoye uburundi kumenyekane nawe yari mu ndege ya habyarimana ido n'ido ni mukanyisase ejo kwa munga aho bukera u rwanda ruribuka ku nshuro ya mirongo ibiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu asumta kabuyi i kigali asumta amahoro ngaho mu rwanda amahoro amahoro ego imihango yo kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri na gatanu yiteguriwe gute aho uca kigali n'ahandi ubona byifashe gute
uyu munsi nabashije kugana ku rwibutso rwa kigali ruri ku gisozi aho wasangaga abashyitsi benshi cyane barimo kugenda baza baza gusura urwibutso ndetse nakubwira yuko ari nabwo uyu munsi guverineri mukuru wa canada jiri payete yageze nyine aho ku rwibutso nawe yaje kwifatanya n'abanyarwanda kwibuka ku nshuro ya cumi na makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi ubwo rero icyo nakubwira ni uko abo bashyitsi baje mbere kuko uyu munsi abashyitsi batangiye kugera mu rwanda biriwe rero basura urwibutso ariko hirya no hino nanone urabona ko imyiteguro ihari yaba ari inzego z'ubutegetsi nakubwira ko nk'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu rwasohoye amabwiriza rwihanangiriza abanyarwanda kuba bagwa mu mutego wo kugaragaraho ibintu bijyanye n'ibipfobya bya jenoside cyangwa n'ingengabitekerezo urwo rwego rukababwira ko uzabifatirwamo azahanwa nakubwira ko nanone komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda narimo gukangurira abanyarwanda kuzifatanya bose kuzibuka ejo ku munsi w'ejo jenoside yakorewe abatutsi hanyuma gasumu turatubwiye bamwe mu bashyitsi bamaze gushika ngaho mu gihugu cy'u rwanda hari gahunda iraja ahabona y'ingene imihango nyayo izoba
imihango izaba ejo mu gitondo abashyitsi bazaba bari ku rwibutso rwa jenoside rwa kigali nyine ruri ku gisozi ni saa yine nibwo bazaba bahari akenshi usanga haba hari abashyitsi baje kwifatanya n'abanyarwanda hanyuma perezida wa repubulika agacana urumuri ruzamara iminsi ijana hanyuma n'abo bashyitsi baba bari aho bagashyiraho indabo ku mva zishyinguwemo abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi hariya ku gisozi rero nakubwira ko hari abakuru b'ibihugu bageze kuri ku munani bazaza kwifatanya n'abanyarwanda ntabwo ndamenya niba bose bamaze kugera mu rwanda cyangwa se hari abazaza mu gitondo ejo ariko biteganyijwe ko perezida wa cada azaza perezida wa djibuti perezida wa mari wa nigeri wa congo brazaville wa bene na minisitiri w'intebe wa canada ndetse na minisitiri w'intebe w'ububirigi hanyuma uretse ibyo tubwiye bizobera kigali mu midugudu hagati mu gihugu mu ntara hoho hari ikiriko kirategurirwayo
hagati mu midugudu hari abantu hagiye hatoranywa ku rwego rw'akarere abaturage bazajya kwibukira bitewe nanone n'icyo aho hantu hatoranijwe hasobanuye mu mateka ya jenoside nk'ahantu wenda hagiye hicirwa abantu benshi yewe nanakubwira yuko n'ejo mu rwanda hose mu magereza yo mu rwanda naho hazabaho ibikorwa byo kwibuka abagororwa bagize uruhare muri jenoside bagatanga ubuhamya bakavuga uko byari bimeze ndetse bakavuga n'ibyo bakoze mu gihe cya jenoside dufatiye nko ku masanamu tubona tumaze kuronka kuko twarakoze gahunda yihariye yo kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri na gatanu turabona abatari bake mu baduha ubuhamya ubona ko bafise ibikomere bakibabaye cyane hari kiriko kirakorwa ku nzego zitandukanye kugira ngo abazoshobora guhungabana imitima bazoronke ubafasha byoroshe yego ubu ngubu ejo nibwo nabonaga ko minisiteri y'ubuzima hari ishami ribishinzwe ryavugaga ko ryamaze guhugura abaganga cyangwa se abantu bazafasha mu gikorwa cy'ihungabana bagira ahari basaga ibihumbi bitatu mu gihugu hose ku buryo bavuga bati bashyizeho na nimero za telefone ku buryo umuntu uwo ari we wese wagira ikibazo abo bantu barahuguwe bari hirya no hino mu midugudu yahita ahamagara iyo nimero cyangwa se akanitabaza n'abajyanama b'ubuzima nabo babonye ayo mahugurwa y'ibanze y'ukuntu umuntu yafasha uhuye n'ikibazo cy'ihungabana urakoze yasumta kabuye ejo tuzokenera cyane rwose kugira ngo tubwire uko biri ko biragenda ubwo rero ubandanye ubikurikiranira hagufi murakoze cyane diane tukiri kuri ibi byo kwibuka ku nshuro ya mirongo ine na gatanu masaha make ku isaha y'i kigali no mu rwanda cyo kimwe no mu burundi imyaka mirongo ibiri n'itanu iraza kuba irumanye umunsi ku wundi wahoze ari perezida w'ico gihugu juvenal habyarimana na mugenzi we w'uburundi cyprien ntaryamira bapfiriye mu ndege yarasiwe hafi y'urugo rwiwe i kanombe urupfu rw'abo bategetsi rufatwa nk'imbarutso yatangije jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ni nabwo kandi amasezerano y'amahoro yarusha yabaye atagishoboka nk'uko byari bitegekanijwe kuko ingabo za fpr zahise zigaba ibitero byo guhagarika ubwicanyi bwakorwa muri ico gihe bwana faustin twagiramungu niwe yari yaragenywe n'amasezerano yarusha kugira ngo ayobore leta y'inzibacyuho ihuriweho n'imigambwe yari yemewe mu rwanda muri iyo migambwe harimwo na fpr inkotanyi mugenzi wacu jeffrey mutagoma amaze kuvugana na faustin twagiramungu abanza kumubaza uko yumvise akimara kumva ko indege ya habyarimana yahinuwe tumaze kumva ko indege yarashwe twumvise ibintu bisa naho bidushiriyeho twumva ko niba habyarimana apfuye ikintu twibazaga ni uwamusimbura icya kabiri ni ukuvuga ko abamwishe bafite icyo bashaka kugeraho twumvise ari nk'intambara itangiye ubwo rero bavuga iby'amarangamutima kubera ko tutari tuzi uwica uwo ari we nibyo nyine twabaye aho ngaho dutegereje urupfu wowe uri mu bantu barwanyaga ubutegetsi bwa habyarimana icyo gihe byari bizwi amagambo wavugaga muri za mitingi ubuzima bwawe bwahindutse gute nyuma y'iyo tariki nta kindi cyari mu mutwe wanjye nta kindi cyari mu mutwe wabo twari kumwe uretse ubwoba gusa bwo gupfa sinumvaga ko nshobora kwicwa n'inkotanyi natekereje ko niba umukuru w'ishyaka rya mrnd wahoze ari umuperezida nkaba bamurwanije numvaga ko mu interahamwe n'abandi bamukunda wenda nk'abasirikare bagomba kuza kunyica bakanyicara n'umuryango wanjye ibi ngibyo nibyo narindimo bigeze rero mu gitondo nko mu masaa yine aba bangaradeshi bambakaniye ko badashobora kuntabara bariyeri we twari twumvikanye ko madamu w'ingimana ajya gusobanura ibyabaye mu gihugu rero bigeze mu masaa yine we yaratelefoni iwanjye sinamwitaba ariko yitabwa n'iwanjye umudamu wanjye niwe wamwitabye umudamu w'ingimana aramubwira ati mubwire avaho ati kuko bagiye kutwica ubwo rero yarabimubwiye asimbuka urugo ngo muzungu twari duturanye hanyuma aza gukizwa n'umusirikare mu bandindaga umunyarwanda arambwira ati bavangaradeshi babohereza imodoka ibajyana byaba byiza ko nawe wayijyamo iyo modoka rero niyo nagiyemo ni uko nguko nakize ariko ariko abashima imana cyane kuba nkiriho n'abandi bakiriho abo twari kumwe benshi barapfuye na bene mama barapfuye n'abana babo n'abuzukuru babo njye nkaba nkiriho mbikesha rero imana simbikesha fpr nk'uko bakunze kubivuga cyane mbikesha agata uwirinda imana nkabikesha uwo musirikare nkabikesha kandi n'imana rurema n'ubu ngubu ukimbishijeho ko si bwa mbere abantu bashaka kunyica na hano bashatse kuhanyicira twihuse rero noneho ndagira ngo mbwire u rwanda imyaka makumyabiri n'itanu nyuma y'icyo gihe imibanire y'abanyarwanda ukwiyunga kw'abanyarwanda ubibona ute ukwiyunga kw'abanyarwanda ntako mbona kuko twari kwiyunga nyuma ya jenoside ariko ntibyashobotse twari tuzi ko abanyarwanda bazataha tukabana tukabana neza abantu ndetse byaba ngombwa bagasubizwa ibyabo ntabwo ariko rero byagenze ntibizashoboka kiretse habaye impinuka ikomeye cyane u rwanda wifuza u rwanda wajyamo ukumva ufite amahoro uratekanye ni u rwanda rumeze rute ni u rwanda rw'abanyarwanda bagira mu buryo ko ari u rwanda rumeze rute ni u rwanda rw'abanyarwanda mwarwishe hamwe n'ababirigi n'abazungu muvuga ko abahutu n'abatutsi ari ubwoko nibo mwabyishe amaboko yanyu mwayarenzeho nta bashambo nta banyiginya nta beza nta bagesera nta bacyaba ntaki ubwoko ni ubututsi n'umuhutu rero ubwoko ni amabinga n'amazuru ariko kugira ngo abanyarwanda bararwaye u rwanda rero nshaka ni urw'abantu bumva ko basangiye umuco basangiye ururimi basangiye gusenga no gusenga kwacu kwara gutekera tukanabandwa urumva tugakingirwa kimwe abana b'abakobwa bagacinyeyo kimwe abantu bakabana kimwe none byose mwarabitaye yesi ndimo cyangwa reka mubyo ko twabitaye da abantu bigize ibishongore barashaka kuba barebare barashaka kugira amazuru ateye ipasi barashaka kwicana utabikoze n'ibi ngibi no kugenda uririmba ku isi yose ko uri umucikacumu hari igihe bavuga ko uri umucikacumu ngewe ni iki ko nanjye ngo nari umucikabuhiri kuki bumva ko ngo kuba umututsi ugomba kuba uri umucikacumu kuki umuntu avuga ngo undi ni umujenosideri we ntawe umujenosideri ni ukubera iki muzi ibintu byabaye mu rwanda umuzungu we ubyumva atyo yumva ko ari byo aba bantu si wowe bashaka kubana ubu rwanda rero ushaka kubamo ni urw'abanyarwanda bazumvikana urwo rwanda wifuza ruzagerwaho rute uzwi nk'umuntu wigeze gushaka ko habaho icyo wise inama rukokoma ndetse benshi ni nako baguhaye iryo zina bakwita rukokoma ubona ya rukokoma wavugaga muri za mirongo cyenda hari agaciro yaba igifite hari icyo yamara muri iki gihe iyo rukokoma yagira ikimara ni uko nk'ubu ngubu iyo rukokoma bavuga bati uriya musaza umwe sinshaka gutegeka yewe ntabwo ngifite imyaka yo gutegeka ntabwo nshaka gutegeka ngo nzave ku butegetsi abantu banyambika za pampesi cyangwa se bankoraho ibindi ndashoboye ibyo byo gutegeka umuntu akageza ku myaka mirongo inani ahandi bibaho icyo gihe baguha icyubahiro kigukwiye ari ibyo gutegeka ngewe si ibyo ndimo iyo rukokoma ngize imana ikaba ni ikintu gishobora gutuma abanyarwanda biyunga cyonyine byaba ari na ngombwa bakamara imyaka itatu ariko bakava muri abanyarwanda umeze mbese nk'icyuma uvuye gucura nk'isuka nshya cyangwa se mbese ikintu gishya uvanye mu butare ukagira irindi reme ndagushimye cyane bwana twagira mu ngufu faustin kuri iki kiganiro uduhaye urakoze nawe kuba wanyuze ukamuha uburyo bwo kugira ngo tuganire na radiyo urakoze cyane ku ruhande rw'uburundi naho umugambwe sahwanya frodebu akomokamwo nyakwigendera perezida cipriano ntajyamira basaba amakungu ko yokora ibishoboka byose kugira ngo ukuri ku rupfu rwa cipriano ntajyamira yari mu ndege imwe na nyakwigendera mu rwanda juvenal habyarimana rumenyekane urongoye uwo mugambwe yabishikirije kuri wa gatandatu aho uburundi nabwo nyene bwari ko burihimbaza imyaka mirongo ibiri n'itanu irangiye uwo yahoze arongoye uburundi ahitanywe n'isanganya ry'indege indege yarasiwe i kanombe mu gihugu cy'u rwanda nuko rero tugaruke kuri ivyo byo kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri na gatanu aho mugenzi wacu edi rwema mu rukurikirane rw'inkuru ariko aradushikiriza uno munsi agendeye ikigo c'abavyeyi bagize unshike na jenoside kiri mu karere ka bugesera aganira na bamwe muri abo bavyeyi bamubwira ko bashima uko batujijwe
ubungubu ko tureba uko bagiye batoragura hirya no hino kundi kunabaga mu nzu yagiye nyine y'ibyumba bine uko nuko nyuma noneho fariji niyo yari ingize nta mafaranga bampaga noneho nkananirwa ntabwo nari nkijya kuvoma kandi navoma ashaka akavido kane ariko nari ntakikabasha noneho nkarara nikunga mu nzu yagiye narwara nkabura kirwaza uwo ni umwe mu babyeyi bagizwe incike na jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda watujwe mu nzu y'amasaziro iri mu karere ka bugesera uru rugo rwubatswe muri gahunda ya leta yo gutuza ababyeyi bagizwe incike na jenoside bageze mu zabukuru ni mu rwego kandi rwo kubaba hafi mu masaziro yabo rugizwe n'inzu enye ubu rukaba rutuwe n'abantu mirongo itanu n'umunani barimo abasaza batandatu n'ababyeyi mirongo itanu na babiri constance mpinganzima uyobora iyo nzu avuga ko mu guhitamo abo babyeyi bahera ku bakeneye ubufasha bwihuta kugira ngo tubahitemo dukurikiza imyaka yabo bafite no kuba batishoboye no kuba badafite abantu babitaho baba nko mu nzu bonyine badafite ugira icyo abamarira badafite ubaha utuzi ubaha udukwi yarwara ntavurizwe igihe ibyo bibazo byose byo mu buzima iyo bageze hano ni nk'aho baba bari mu rugo iwabo bakorerwa byose ni ukuvuga ngo tubategurira ifunguro tubaha icyo bambara tukareba aho baryama ko ari heza hameze neza hari isuku iyo barwaye baravuzwa ndetse kubera ko baba bagomba no kwibona nk'uko bari mu rugo iwabo hari n'uturimo tumwe na tumwe bagenda nabo ubwabo bakora bakora uturimo tumwe na tumwe tujyanye n'imbaraga bafite ikindi kandi hari ni- ni- n'izindi akitiviti zisanzwe bakora ndetse nta n'ubwo twibagirwa n'uko banakora ikintu cyagirira umubiri wabo akamaro cyakunganira imiti ngira ngo mu- muzi ko kuri iyi myaka baba batangiye kurwaragurika abatujwe muri uru rugo benshi bigaragara ko bari basanganywe ibibazo birimo uburwayi n'ubumuga no kutagira ubufasha benshi bavuga ko hari byinshi byahindutse kuva bakiriwe muri icyo kigo mu buzima bwabo yewe n'abaga muri aka karere k'ubugesera nkaho jenoside iziye barabica barabamara yemwe nanjye bansigira ubumuga nsigana ubumuga ubu ngubu sinjya nunama singira aho mvuka barashize aho nashatse ni uko yemwe ku bumuga nayo narasigaranye bigeze no kunjyana i rwamagana njya kubayo n'amaze y'imyaka itatu mvurwa Eh, ubwo rero intege zari zimaze kuba nkeya ntabona n'icyo nahemba unyitaho ntabona n'icyo nta nashobora kwikorera mbese nanjye mfite ubumuga bwo muri jenoside abana banshizeho nta mugabo nawe barajyanye nsigara aho njyenyine cyokora nsigarana n'utuntu tw'utwuzukuru twagiye duturuka twa- duhunguka hirya no hino mbese kugira ngo tubeho n'inzega yatwanduye yadutaruye ikajya itwegeranya itureba ntaho dufite bwo kugira ngo ugere ahantu ari nananiwe kwitekera nari naniwe kwisenyera udukwi yewe nari naniwe no kwihingira mu murima ubu ngubu nkubwire ngewe mu mu- mu buzima bwanjye nararuhutse naruhutse gusenya no guteka byose uyu musaza uri mu myaka ya za mirongo irindwi twamusanze mu cyumba cy'ibitanda bibiri asangiye n'undi avuga ko ubuzima bwe bwari hafi kumucika iyo adatabarwa icyo nabwungutsemo ni ukwegera abaganga ubundi ndwara no mu gifu igifu cyara- cyarabyukaga kikaba cyantwara simbona imiti kuko n'abaganga b'iwacu bari kure kandi na muganga sengera urugendo nkaba ntabona n'amafaranga yo guha umumotari ngo ajyane kwa muganga ibyo rero nda- numva ari byo bya mbere cyane Ah, ubu n'iyo ndwaye n'umutwe bampa ibinini muri iki gihe mu rwanda bari mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi abo babyeyi basabira abandi bari mu bibazo nk'ibyo barimo nabo guhabwa ubufasha urwo rugo rwiswe impingazima ruri muri eshanu zimaze kubakwa mu myaka ishize abahatujwe bari hagati y'imyaka hejuru ya mirongo itandatu kugera kuri mirongo icyenda edi rwema ijwi ry'amerika mu bugesera
radiyo ijwi ry'amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu rwanda muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagiramo uruhare tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka makumyabiri n'itanu irangiye kubakurikiranya ibiganiro by'ijwi ry'amerika rigitangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi ari abasigaye mu rwanda mwese twarabatumikiye niba uri umwe mu bo twatumikiye niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe nawe turagutumiye uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe waduha ubutumwa kuri facebook aderese yacu ni radiyo yacu watwandikira kandi kuri imeri kuri radiyo yacu at gmail com cyangwa ugaterefona kuri akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe turagutumiye
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru yo mu karere aho sentare y'ipari mu bufaransa yari ayifashe ingingo yo gutesha agaciro ibirego bya perezida w'uburundi petero nkurunziza perezida nkurunziza yari yitwariye umushingamanza wo mu bibirigi metre bernard mangan umwanditsi david gakunzi hamwe na televiziyo y'abafaransa france 3 abagiriza gutanga amakuru y'ibinyoma no gucafuza ishusho y'umukuru w'igihugu na leta yiwe nyuma y'inkuru yaciye kuri iyo televiziyo igashimangirwa n'abo bagabo babiri mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu i kigali pierre claver niyo nkuru inkuru abagabo babiri david gakunzi umwanditsi w'umurundi n'umushingwamanza w'umubirigi metre bernard menge bagirijwemwo niyerekeye ireresi yaciye kuri televiziyo france 3 itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yavuga inkuru z'uko mu ntara ya karusi urwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi zoba zariko zica abantu iyo reresi yerekana urupfu rw'agashinyaguro abo bantu boba barishwemo metre bernard menge na david gakunzi bahawe ijambo n'iyo televiziyo bemeje ko ubu bwicanyi bwabaye abagabo basiguye ko abishwe ari abatavuga rumwe na leta kandi ko byakozwe n'inzego za leta umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yatwaye ikirego mu Bufaransa abagiriza ububeshi ugushikuza no gutyoza urwego rw'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu sentare nkuru y'ipari mu Bufaransa yasohoye ingingo ivuga ko ibirego bya perezida Nkurunziza biteshejwe agaciro kandi ko atashingiro bifise David Gakunzi amaze kumenya iyo ngingo yabwiye ijwi ry'Amerika ko insinzi atari yabo ahubwo ari y'abarenganijwe bose mu gihugu urubanza rwaciwe inkuru nziza yatsinzwe ibyo yashaka gushika ko ntiyabishyitse ko kubera urukiko rw'umufaransa n'urukiko rwigenga si intsinzi yanjye si intsinzi ya menge si intsinzi ya france trois ni intsinzi y'abantu bose bishwe y'abantu bari bafunzwe y'abantu barenganyijwe abandanya barenganijwe mu burundi kubera yuko ibyo leta y'uburundi yashaka ko ari ugukoresha urukiko rwo mu faransa kugira leta y'uburundi imere nk'aho menga irabesherwa mu makungu kuko batwitwariye bavuga ngo twavuze yuko bica abantu twarabyerekanye imbere y'urukiko yuko ku by'ukuri bica abantu ko hariho abantu bafungiwe ubusa hariho abantu bazimanganye ko bafata ku ngufu abakenyezi urumva rero bamaramaye kuko twarerekanye ibikorwa nabi mu Burundi ni urubanza rwari rwaburanishijwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka naho abo bagabo babiri batsinze urubanza inyuma y'amatohoza ahanitse yakozwe n'iyo televiziyo france 3 byabonetse ko ururimi abantu bari muri iyo reresi bavuga atari kirundi ahubwo ari gihawusa kivugwa mu bice by'uburengero bwa afurika mu bihugu bya nije na nigeria kandi ko ayo masanamu atari ayo mu burundi david gakunze ati senari yoyo yarabye ko ibyo twavuze byerekeye ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu byabaye mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu barumvise yuko icyo atari cyo kibazo ikibazo ni uko uburenganzira bw'abantu mu burundi bumerewe nabi ibindi byose yari imikino gushaka gukoresha iki cyangwa kurya kugira wibagize yuko ku by'ukuri ikibazo n'abantu bapfuye n'abantu bafunzwe ku ku busa ni abantu barenganywa ni abantu bazimanganye icyo nicyo kibazo gikuru naho ibindi ni imikino kandi ni no gukinakina ku bantu bapfuye ku bantu babuze ababo umwe mu bunganiye menge na gakunzi muri iyo dosiye yaheruka kubwira ijwi ry'amerika ko icyo kirego cya perezida nkuru nziza bwari uburyo bwo gushaka gutesha agaciro no guca intege metre menge kuko ari mu bakurikirana dosiye y'ibirego byatwawe muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi yamara metre arumere niyongere nawe nyine aremera ko ireresi yerekanywe atari iyo mu burundi ibyo byose biri mu rukurikirane ko kugira bashobore kujuragiza abariko bunganira imiryango yituye sentare mpuzamakungu mpanavyaha ariko turi ku ruhande rwacu tuzodohokerwa kandi turazi neza yuko atavyo bafise bitwarira umushingwamanza ariko afashe imiryango bariko barasamaza bariko bagerageza kujuragiza bariko bagerageza kwica amatohoza ariko araba irya reresi berekanye si reresi yafatiwe mu karusi ni reresi yabaye mu bindi bihugu nirerese ariko irigishirizwa ko imbonerakure kugira baje ku kwica abantu bisunze ivyo babonye david gakunze avuga ko iyo ngingo ibaha intege zo kubananya urugamba batanguye rwo gutwara ibirego irahe muri sepeyi kubakekwa ko ibyaha vyonyangwa ry'agateka kazina muntu mu burundi ni ukubandanya turwanira abamerewe nabi mu burundi bashatse ko tutosubira kuvuga tuzobandanya tuvuga bijya byo kwica abarundi abo ari bo bose yaba umuhutu yaba umututsi yaba umunyapolitike yaba uwo ari we wese yicwa bikabera nk'aho cyabaye ibyo ni ibintu bitegerezwa guhera kandi tuzogira uko dushoboye kose tuzobandanya turwanya iyo ndwano eh, kugira ivyo ntibisubire kuba n'abayobozi ba televiziyo france 3 nabo nyene bari bitwariwe umukuru w'igihugu yari yabagirije ko bakwiragije ibihuha n'inkuru zitari izo abo bagabo bose basanzwe badacana uwaka na leta y'u Burundi ivuga ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru arakenuye amakuru yo mu karere duce tuyabandaniriza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho kuri uno wa gatandatu imiryango ijana na mirongo itanu y'abakongomani bari barahunze ingo zabo kubera imigwano ifatiye ku moko muri groupement ya Bijombo territoire ya Uvira intara ya Kivu y'Epfo uno munsi bahawe inkunga y'ibiribwa n'ibikoresho vyo mu nzu n'ishamwe rya groupe Mirima n'inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo inkunga igizwe n'imifuka y'amafu ya kawunga amavuta ibishyimbo ndetse n'ibindi bikoresho byo mu mazu birimo amasafuriya n'ibiringiti nibyo ishyirahamwe rya gurupe mirima ryatanze ku mpunzi z'abakongomani zo muri gurupe Bijombo zahuye n'intambara y'amoko yabaye mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize mu bibiri na cumi n'umunani nyamoro mirika ni umwe muri izi mpunzi yakoze urugendo rw'iminsi ibiri n'amaguru avuye muri lokarite ya mugogo kugira ngo agere aho vira aho iri shyirahamwe rya gurupe mirima riri kubaheza iyi nkunga ryahawe n'ishyirahamwe ry'abadage rya catastrophe life avuga yuko iyi mfashanyo bahawe nubwo ari nkeya ije ikenewe kuko bari bamaze igihe kirekire mu buzima bubi kuba tubonye ibi twanezerewe kandi twishimye twararaga ku misozi nta mazu yarahiye tukarya ubusa tukaburara dufite abana aho turaye eh, tuvuye hagasha aho dutashe hagasha twama tuba mu buzima bubi tunyagirwa tuvigwa n'izuba tugenda n'amaguru mbese ntabyo twambaye tugenda n'isereri turi impunzi dufite ababyeyi baba bagenda babyara mu nzira abandi bagwara john rucahanira ni umuyobozi w'ishyirahamwe rya gurupe mirima avuga yuko iki gikorwa cyo gutanga iyi nkunga kuri izi mpunzi zo mu rwupoma bijombo kibanze ku miryango ijana na mirongo itanu yo mu mihana icumi ibayeho nabi kurusha iyindi kuko kuva izi ntambara z'amoko zatangira nta shyirahamwe na rimwe ryari ryigera ritanga inkunga kuri izi mpunzi zayishije amazu yose murabizi mwese ibibazo byabaye hariya kandi kuva bibaye ndatekereza ko aribwo bwa mbere igikorwa gikozwe aho byagiye bikorwa kenshi byagiye bikorwa aho ibibazo bitabereye ugasanga wenda ko birakorerwa ibuvira ku bantu bahunze ariko bahungiye ibuvira cyangwa bigakorerwa za gatobwe ku bantu bake bahungiye za gatobwe ariko abantu bahuye n'ibibazo nyabyo ibibazo twese tuzi bahishije amazu batwikiwe i- ibiryo mu mazu bahunze iki kintu cyane kitarakorwa kandi byatubabazaga twebwe Eh, niyo mpamvu rero iki kintu twagikoreye hano yuko nta muhanda ushobora kugeza ibintu mu bijombo mu gihe izi mpunzi zivuga yuko zishimiye iyi nkunga ziri guhabwa hari izindi zakoze urugendo rw'iminsi ibiri n'amaguru ariko zigeze buvira zibura ku rutonde rw'abari guhabwa iyi nkunga y'ibiribwa ndetse n'ibikoresho byo mu nzu kuko twabibwiwe na zimwe mu mpunzi twasanze kuri gurupe mirima tekereza kuva mu bijombo kugera hano biratuvuye mugenda iminsi ingahe iminsi ibiri urugendo rw'iminsi ibiri kuvuga ngo uve mu bijombo urare ku kirungo ni guca mu gitondo wiki uburi ibyo wa- wari gufa hari abanditswe badusabiza amalisite barayandika ariko amalisite amaze kwandikwa ngo ababurira aburiramo ese ni iki ishyirahamwe rya gurupe mirima rivuga kuri ibi bibazo by'impunzi zitahawe iyi nkunga john rucahanira ni umuyobozi wa gurupe mirima ikibazo cy'akarere ni ikibazo kinini gurupe mirima ni organization ikoresha ubushobozi buri limite ariko kandi tugerageza kureba abababaye kurusha abandi yego bose barababaye ariko hari abababaye barusha abandi abo nibo twabaye duhereye nibo dukorana uyu munsi bidavuze ko n'abandi wenda batazagerwaho ariko biterwa n'uko twabonye ubushobozi kuko ubushobozi tubukura mu baterankunga igihe bwabonetse uko bwabonetse tubugeza ku baturage mwamenya yuko mu gihe gurupe mirima irimo gutangira iyi nkunga kuri izi mpunzi z'abakongomani zahuye n'intambara y'amoko yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hagati ya mayima y'abafurero na twigwaneho y'abanyamurenge hari izindi mpunzi zikomeje guhunga segiteri y'itombwe muri lokarite ya kakuku magunda na maheta zigahungira intambara ya fardc n'inyeshamba z'abarundi za fnr muri gurupoma ya bijombo ahitwa mu masango vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika ubupira wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo Vedaste Ngabara kinwe no kuri duciye dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya ariko muze kubandanya mwumviriza kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ibindi biganiro tubafitiye mu gusezerana tugende tubibukije ko mu masaha ari make cyane ku isaha y'i kigali mu rwanda ni bujumbura mu burundi imyaka mirongo ibiri n'itanu iza kuba irumanye waza ari perezida w'ico gihugu habyarimana juvenal na mugenzi we w'uburundi cyprien ntaryamira hapfiriye mu ndege yarasiwe hafi y'urugo rwiwe i kanombe urupfu rw'abo bategetsi rufatwa nk'imbarutso yatangije jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u rwanda ukwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri na gatanu n'ejo aho bukera mu rwanda mu gihugu cyose tuzababwira uko imihango izoba iriko iragenda ku ruhande rw'uburundi mugambwe sahwanya frode bunya kwigendera cyprien ntaryamira yakomokamwo basaba umuco amakungu bakayasaba yuko yofasha kugira ngo matohoza y'icatumye iyo ndege ihenuka aje ahabona ibindi turabigaruka ku makuru yacu yo mu gitondo mwakoze kutwumviza nshuti bakunze yakoze jeffrey mutagoma yegeranije amajwi yacu hamwe na ingenieur jo yamufashije muhinga bw'ivyuma na lidiane nahazwe ndabikebanure ndayifuriza kubandanya muranigwa mu vyo murimo byose imiryango yabuze muri mirongo icenda na kane tubi